turashimiye ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye n'ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda abari mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na jewe diana ninahazwe bamwe mu barundi bahungiye mu ikambi ya nakival iri muri uganda bavuye muri kenya bifuza gutahukanwa mu gihugu cabo c'amavuko muri kenya uko byagenze icya mbere umutekano muke ikindi cya kabiri ni uko twari tubayeho nabi urabona twahereye dufata amafaranga ashika ku bihumbi bibiri y'amanyakenya mu kwezi ayo mafaranga barayakorora aba ni bamwe mu barundi bipfuza guhunguka ubu bari muri kambi ya nakival inyuma yo kuva muri kenya mu burundi muri make perezida w'ico gihugu hagabisha inyuma y'amakuru yaciye ku mbuga ngurukanabumenyi avuga ko hari abafise umugambi wo guhirika ubutegetsi bwiwe idonido y'ano makuru yose duce ku masonga ni mu kanya isase muri hafi y'amaradiyo yanyu reka amakuru yacu tuyahere muri ethiopia aho ingabo z'ico gihugu n'abarwanyi bo mu ntara ya amhara basubiye gutana mu mitwe ibindi na mugenzi wacu fidela niyo ngabo ababa mu gisagara ca Gonda batangaje ko abagwanyi bo mu ntara ya Amhara bazwi ku izina rya Fano ku munsi w'Imana bagwanye n'inteko za leta ya Ethiopia muri ico gisagara Gonda n'akarere kagendegwa cane n'ingenzi kandi gakorerwamwo imirimo y'ubudandaji. Umwe mu baba muri ico gisagara yavuze ko ingwano hagati y'izo mpande zibiri yari ikomeye cane, yashatse gutanga izina ryiwe ku mpamvu z'umutekano wiwe. Ababa mu gisagara ca Gonda batangaje ko muri rusange umutekano wari wagarutse muri ico gisagara mu gitondo co kuri uyu wa mbere. Abasirikare ba leta basubiye kugenzura ico gisagara naho amasasi yari acumvikana mu bice bimwe bimwe vyacu amamangazini yari yugaye mu gihe amabarabara yagaragara bavuze ko atagutana mu mitwe kwabaye mu bindi bice vy'intara ya amahara harimwo umugwa mukuru bahirda na laribera ikindi gisagara kigendegwa n'ingenzi ubwicanyi n'uruhagarara vyarageramiye intara ya amahara iri mu buraruko bwa etiyopiya mu ntango z'ukwezi k'umunani kurangiye abagwanyi bazwi ku izina rya fano barigaruriye ibisagara bitari bike mu ntara ya amahara yamara igisirikare ca leta carasubiye gufata ivyo bisagara inyuma y'iminsi itari mike ijwi rya amerika amakuru yacu tuyabandanirize muri mali abasirikare batembagaje ubutegetsi bw'ico gihugu bongeye kwegeza imbere amatora ya president colonel abdulahi maiga avugira ubutegetsi bwa gisirikare muri mali yavuze ko zimwe mu mvu zatumye begeza imbere amatora y'umukuru w'igihugu zirimwo ingorane z'ubuhinga bw'ivyuma zishingiye ahanini ku gushira mu ngiro ibwirizwa nshingiro rishasha rya mali urutonde n'imyidondoro y'abazotora hamwe n'amahinyu abo abo basirikare bavuga ko basanze mu ishirahamwe ry'ubufaransa ryitwa idemia ryofashije muri rusansuma y'abazotora amatora ya mari yobaye ku itariki ya kane n'iya cumi n'umunani z'ukwezi kwa kabiri ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ubutegetsi bwa gisirikare muri mari ntibwigeze buvuga amatariki yungururijwe ko amatora n'amatora ariko yari afise ahanini intumbero yo gusubiza ubutegetsi bwa mari mu minwe y'abasivili abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa mari batangaza ko basibije kandi amatora y'abasivili nshingamateka yari ategekanijwe kuba mu mpera z'uno mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu bakavuga ko azotunganywa n'ubutegetsi buzova mu matora ya perezida bitaramenyekana ryari azobera si ubwa mbere abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa mali mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri begeza inyuma amatora ya perezida ku nshuro ya mbere bari memeye kuyatunganya mu kwa kabiri ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu mpera zo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe baza gutangaza ko bitagikunze ko ikirangaminsi bari bumvikanye ko n'ishira hamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi hagati y'ibihugu vyo muri Afrika yo mu burengero CDAO cubahirizwa ukwigiza inyuma ayo matora vyatumye CDAO ishira mu bihano Mali n'ibihano vyahavuye abatembagaje ubutegetsi bw'ico gihugu bemeye kuzosubiza ubutegetsi mu minwe y'abasivile mu kwa kabiri ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane naco CDAO iravuga ku kuba amatora ya Mali yongeye kwegezwa inyuma Libya aho umuyobozi w'igisagara ca Derna n'abandi bakorana babaye batawe muri yompi bagirizwa ugusamara inyuma y'iturika ry'urugomero rwateje imyuzure yahitanye ibihumbi vy'abanyagihugu abo bategetsi bagirizwa kuba barafashe minenengwe ibikorwa vy'urugomero rukomeye ruri mu karere ka Derna Ivyo vyatangajwe n'ibiro vy'umushikirizwamanza kizigenza wa leta ya Libya kuri uno musi wa mbere. Ivyo biro biri ku mugwa mukuru Tripoli bimenyesha ko vyatanze itegeko ryo guhagarika abategetsi umunani bo muri ako karere kubera isenyuka ry'urugomero ryabaye inyuma y'imvura y'isegenya yaguye. Iyo mvura yatumye amazi y'umurengera aseseka mu bigwati bibamwo abantu. Ayo mazi yahitanye ubuzima bw'abantu ibihumbi n'ibihumbi. Uretse buramatari wa Derna, leta ntiyatomoye neza abo bategetsi bandi igipolisi cahagaritse. Abanyagihugu bafise agashavu kanini kuri iryo senyuka ry'urwo rugomero rwari rwarubatswe mu ntumbero yo kuyobora neza amazi y'inzuzi zica hagati y'igisagara ca Tripoli. Ibikorwa vy'inagurwa ry'urwo rugomero vyari vyategekanijwe gukorwa biciye mu masezerano yari yapfunditswe mu mwaka wa bibiri n'indwi ivyo bikorwa ntivyabaye bikirangurwa kubera intambara ya gisivile yadutse muri ico gihugu itewe n'abagwanyi bari bashigikiwe n'umuryango mpuzamakungu OTAN batembagaza ubutegetsi bwa Muammar Gaddafi mu mwaka wa bibiri na cumi na rimwe ibikorwa vyo gutabara imbabare inyuma y'isambuka ry'urwo rugomero vyongeye gushira habona icuka kibi kiri hagati ya leta rusangi ihari hamwe na leta itegeka ubuseruko bw'igihugu itemera intwaro ikorera i Tripoli
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga binini nongere ndabahe mwaramutse n'ikaze makuru yo muri kano gatondo perezida w'uburundi evariste ndayishimiye yigereranya n'intare iturirwa n'uwari we wese yabivugiye mu ijambo ryiwe ryo guhumburira yongera agabisha inyuma yaho hari inkuru zakwiragije ko hari aboba barashatse guhirika ubutegetsi bwiwe igihe yari mu rugendo yahoramwo muri cuba na leta zunze ubumwe za amerika ibindi kuri no nkuru na pierre claver niyo nkuru itariki cumi na zitanu z'uku kwezi kw'icyenda niho hakwirakwiye amakuru menshi i bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'uburundi ko hagira habe itembagazwa ry'ubutegetsi abanyagihugu babwiye ijwi ry'amerika ko ingabo nyinshi zifise ibigwanisho bikomeye zagiye gukingira iradiyo na televiziyo y'igihugu ifatwa nk'umutima wa leta kubera umukuru w'igihugu perezida evariste ndayishimiye yari mu rugendo hanze y'igihugu ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru iradiyo na televiziyo bikukira bwarahumurije ko umutekano kuri iyo radiyo wakajijwe nk'ibisanzwe nayo ubushikiranganji bw'umutekano bwobwo bwemeje ko atanzu iri kwirasha ko umutekano wifashe neza mu gihugu cose ibiro vy'umukuru w'igihugu vyovyo ntaco vyigeze bibivugako ariko igihe yatahuka avuye mu rugendo yari amazemwo indwi zibiri bwamushikanye muri leta zunze ubumwe za amerika mu nama y'ishirahamwe mpuzamakungu oni umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yarishuye abari bafise amakenga kuri izo nkuru ashitse ku kibuga c'indege ca bujumbura kuri uyu wa mungu mu mvugo ifobetse yabwiye abifuza kumutembagaza ku butegetsi ko ari intare iturigwa murigira mubona intare igenda yani yanditse amenyo hejuru mugifise amenyo akarishe muriya mubona igenda inzara yazishize hejuru mugifise inzara zikarishe none ko ari intare kubera iki mwirirwa burata umutwe intare ntiyigera ijugumira intare yama izi neza yuko vyose ibitunganya nta n'umwe atazi yuko yitwa intare kuko niyo uyiravye honyene urayibona perezida ndayishimiye ntiyadomye urutoke kuri abo bagomba kumutembagaza ku butegetsi bwiwe yamara amasoko yizewe y'ijwi ry'amerika arimwo n'abasirikare bakuru yabwiye ijwi ry'amerika ko hoba hari icuka kibi hagati yawe n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare general prime niyo ngabo yamariki umukuru w'igihugu ntaco yakivuze ko gusa umukuru w'igihugu yabwiye abarundi ko bokwirinda ivyo vyari bimaze iminsi bivugwa kuko kubwiwe ari ukubatesha ibikorwa nk'ubu usibye gukora ngo uriko wumviriza igihuha bimwe bita ngo bisumba ikivi ejo ugasonza ugaca widodomba ngo ndashonje tumere nk'ababagumyabanga bavuga ngo shirira dushirire tugire amaso maremare ugiye urumviriza ibihuha woherayo kuko ashaka ko uzosonza ejo kandi ushonje ejo niba azoza kukubwira ngo horaba inzara irakwishe ngo none nk'ubu ngo ubona wewe ngo uzobaho gute kugira ngo uhamagarire mu migumuko ibiro vy'umukuru w'igihugu bikunze gushira ahabona itangazo ryerekana ko umukuru w'igihugu agira afata ingendo mu mezi atatu aheze kuva mu kwezi kwa gatandatu byerekanye ko umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye bagize ingendo ukwezi n'indwi zitatu hanze y'igihugu urugendo ruheruka rwamaze indwi zibiri rwabashikanye muri Cuba muri leta zunze ubumwe za Amerika mu Bubirigi n'ahandi bamwe mu basesengura politike y'u Burundi nka Frederico bamvuga inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu arafise ico avuga kuri izo ngendo tukaba tuzi yuko ingendo z'umukuru w'igihugu zitwara uburyo bwinshi kubera ko uko agiye ari amahera y'umurengera kubera icyo bita provision mu gihugu kiba gikenya nka hirya cacu kibuze ibintu nka vyose urumva womengo umwitwarariko wiwe uca ucika ibyo bintu agenda kuronka muri izo ngendo ikindi cya kabiri umuntu abaza ni icyo twunguka muri izo ngendo inyungu za politike inyungu z'ubutunzi inyungu z'imibano muri izi ngendo kira noneho uko agenda niko no mu gihugu ababo bakorana bibaza ibibazo nawe mu kubishura akavuga ati jewe ndi intare imvugo nk'iyo muri politike biba bisigura ko ari ubwoba kuko intare ntivuga koko ntigera ivuga ko ifise amenyo ntigera ivuga ko ifise ivyara ni ukuvuga nawe si intare kuko intare ntibivuga evariste ndayishimiye wewe abona ko izo ngendo agira ari ingirakamaro mu ntumbero yo kwambika isura nziza igihugu ni ingendo ngirakamaro kuko biratuma ibihugu bimenya igihugu hajya tuvuga ngo shinga icumu mu mashinga kera uburundi murazi ko bwasa n'ubwafatiwe ibihano bwari bwarahowe amaboko imugongo ni ukuvuga hariho abandi baciye bagenda emwe barabucafuza mu makungu barabwambika ibara ubu rero babonye izi ngendo zituma uburundi busubira kumenyekana kuri bijuru riba rikorotse naho biri uko izo ntego intumwa idasanzwe ya oni ku burundi n'aho azishima inyuma y'imyaka itari mike uburundi budaheruka mu makungu fortune gaheta zongo avuga ko ataco zafashije mu kubahiriza agateka kazina muntu canke gutuma igihugu gitekana kugira ngo ntihagire abosubira kwiyumvira gutembagaza ubutegetsi sijya mbere umukuru w'igihugu yikeka abashaka kumukura ku butegetsi yagiye ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri asubiriye uwo basangiye urugamba mu ishamba petero nkuru nziza yitabye imana muri uwo mwaka nyene kuva mu ntango z'uyu mwaka ndayishimiye yamye agabisha ko hari akabwe gashaka kumuhirika mu nyuma vyegekwa kuwahoze ari umushikiranganji wa mbere arengiyome bunyoni ubafungiwe mu ibohero rikuru rya gitega kuva mu kwezi kwa kane mu vy'uwo mugabo afise ipete rya mbere rikomeye mu gihugu mu gipolisi no mu gisirikare ryagirizwa harimo gushaka guhungabanya umutekano w'imbere mu gihugu gutunga ibigwanisho atabifitiye uruhusha no kunyuruza amatungo ya leta pyeklave niyo nkuru ku bwijwi rya amerika Pierre Claver niyo nkuru urakenuye tukiri mu Burundi abanyagihugu baba mu gisagara ca Rumonge ntibariko barubahiriza ingingo zijanye n'isuku kugira ngo bikingire ikiza ca korera amakenga yuko ico kiza gishobora kwirara abanyagihugu bo muri ico gisagara ni menshi inkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashije abanywanyi bayo mu Burundi muyisomerwa na Thierry Ndayishimiye inyuma y'aho korera yigaragarije mu gisagara ca rumonge haraheze indwi umuntu umwe agafatwa akajanwa mu bitaro harafashwe ingingo zo gukomeza isuku muri ico gisagara muri izo ngingo zafashwe harimo kutavoma amazi ya tanganyika kugira ngo akoreshwe mu ngo kirazira kandi kuja gukorera muri ico kiyaga ibikorwa bijanye n'isuku kumesura koga no kogerezayo ivyombo kirabujijwe kandi kudandariza ibifungurwa bihiye aho bitagenewe none ubu izo ngingo zoba ziriko zirakurikizwa ushitse ku kiyaga ca Tanganyika kumwe hawa Rumonge uhasanga abakenyezi bariko baramesuriramwo impuzu abandi baba bariko barogerezamwo ivyombo abandi nabo bagwiriyemwo ugwaruka baba bariko bariyoga imiduga amapikipiki n'amakinga naho nyene vyogerezwa muganga Alex Nkuru nziza arongoye akarere k'ubuvuzi ka Rumonge ati biraduteye ubwoba hanyuma mvuga bishobora kuba biteye ubwoba urumva usanga umwe yaje kumesa uwundi ugasanga yaje ko ariko aroga aha ruhande yabo ugaca usanga uwundi muntu ariko aravoma ibyo rero birateye ubwoba kuko urumva yamigera umwe azoba aje kumesa n'uwuje koga yikuye bikwiye ko wa wundi nawe aje kuvoma uca usanga ariyo yadashe agatwara imuhira aho ku nkengero z'ikiyaga tanganyika mu rumonge niho abarobyi n'ababafasha barara mu tuzu tw'uduhema haba abarobyi bashika ku gihumbi ariko nta kazu ka sugumwe kahabazwa ndayiragije ejide twamusanze ku musenyi wa tanganyika mu rumonge ati nihigwa ukugene abarobyi bo kwihagarika no mu gihe baba bari mu mazi kuroba kuko amato yabo atagira twa sugumwe aho kuri uwo musenyi wa tanganyika ni naho kenshi usanga harara abana bo mw'ibarabara bamwe mbere bakitumaho nyene kumweha bagafukisha umusenyi kuko atatuzu twasugumwe tuhari mu gisagara ca rumonge kandi hari ubukene bw'amazi meza mu gihe rero rumonge igwiriyemwo abayisilamu benshi bakoresha amazi mu tuzu twasugumwe ubwo bukene bushobora gutuma imigera yakorera irandagata kubera ubwo bukene bw'amazi ndayiragije ejide ati amazi naboneke urabona nk'ubu nk'ubu turi ko turakiyaga je nawe urabona mu mabomba nta mazi ahari ikindi gishobora gutuma korera irandagata mu rumonge ni urudandazwa rw'ibifungurwa bihiye amacapati ibitumbura amavoka n'ivyamwa bitandukanye biracatemberezwa ku mabarabara bamwe mbere babitegereza ingenzi ziba ziri mu mamodoka anyuragiranwaho mu rumonge ejide ndayiragije akabona ko gutuza urwo rudandaza bigoye ujya muntu yoba afise kajya akantu gatuma akorera igwira niyumvirizwe na leta imwereke ikindi kintu yokora kugira ntihave haba ingorane kajya akazi akaba ariko kuba kamutungiye n'umuryango kakamwigishiriza n'abana gutora ikibazo cyo kumubwira ati ako kazi nureke ata kandi bamuteguriye icyo leta ni ukuyari ku kirabo ikagwiza ubuzi kuri abo bamama bakora icyo kintu uri kuranaraba ingo nyinshi uri kuraziraba ubuzirishwa n'abagore mu bibanza nabyo bihuriramwo abantu benshi nta buzu bwa sugumwe rusange buhabazwa aho twovuga ku bituro by'imodoka ku isoko nkuru ya rumonge no ku kibuga c'inkino aho mu rumonge ikikwereka ko abagendera ivyo bibanza batagira utuzu twa sugumwe bihagarikamwo ni isuku ridashemeye rirangwa hafi y'ivyo bibanza aho usanga harangwa n'umunuko uva ku mwanda muto na mukuru isuku kandi ntirishemeye mu bunywero n'uburiro bumwe bumwe bw'aho mu gisagara ca rumonge nta buzu bwa sugumwe buhari kandi babandanya bakora nubwo bashizeho amakomite ajejwe gukurikirana ibijanye n'isuku mu gisagara ayo makomite akaba afise ububasha bwo kugara ubwo bunywero canke uburiro mu gihe bigaragaye ko isuku ryaho ridashemeye aho mu rumonge kandi hamwe korera yotera vyogora kuvura abayanduye kuko hari harabitswe ibikoresho vyo gufasha abanduye iyo ndwara haramenywe n'abasuma bimwe birasahurwa aho naho ni ku ivuriro ritoyi ryo ku mutambara no ku bitaro bikuru vya rumonge muganga alexi nkuru nziza arongoye akarere k'ubuvuzi ka rumonge ubwa mbere ubu hariho ikigo kijejwe kuvurikwamwo ico kiza ca korera ni naco babomoye inshuro nyinshi bibamwo ibikoresho hariho ibikoresho bimwe twahavuye turahungisha dushyira ahandi n'ibyo bikoresho dusha tuba turikora ko mu kugira dushobore kuba turatunganya ariko kandi bigasaba yuko n'ubundi tubandanya tudodora kugira ngo ari hamwe huboneka abarwayi benshi twaba dusanga kumbure turengewe muratsi nuko n'icyo kiza kirandagata umwanya mutoya abo twaganiriye batashimye ko tubafata amajwi basaba ko abajejwe intwaro bova mu biro bakaja kugenzura ibijanye n'isuku ibintu bitarayangara barifuza kandi ko hokubakwa utuzu twa sugumwe rusangi abadukeneye bakariha amafaranga gutyo bakareka kuja kwihagarika aho babonye hose abajejwe amagara y'abantu nabo basaba abanyarumonge kwigora bagakurikiza amabwiriza y'isuku cane cane guteka amazi yatanganyika iyo babuze meza banywa no gusubira gukaraba cane nko muri ca gihe hari hateye ikiza ca coronavirusi ijwi rya amerika turacabandanye n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo muri uganda imiryango y'abarundi igera kuri mirongo ine yari yarahungiye mu gihugu ca kenya ubu iri mu ikambi ya nakivala ikaba isaba gutahukanwa mu burundi umumenyeshamakuru ignatius bahizi yabagendeye bamubwira ingene bisanze mu ikambi ya nakivale kandi bari barahungiye muri kenya aba barundi bahungiye muri kenya mu bihe bitandukanye kandi bamwe bari bahamaze imyaka irenga kuri itanu bavuga ko kubera ibibazo by'umutekano muke n'ubuzima bubi bahisemo kwihungura
muri kenya uko byagenze icya mbere umutekano muke ikindi cya kabiri ni uko twari tubayeho nabi dufata umwanzuro wo gusukaruka inyuma mu gihugu cyacu urabona ba- twahereye dufata amafaranga ashika ku bihumbi bibiri y'amanyakenya mu kwezi ayo mafaranga barayakorora bayageza ku mafaranga igihumbi n'amagana atandatu ku muntu ariko uko bakorora amafaranga ibiryo navyo vyatera biduba hamwe ugiye ni ukuvuga ntabwo twe twapokera indya twari mu nkambi ya, ya karubayeri ntabwo twapokera ibiryo ariko twapokera ama- twatwara bamba zacu ku babosi ababosi rero ibiryo barabiduza hamwe izo ndya upokeye izo zi- z'ico gihumbi n'amagana atandatu wazirya icyumweru kimwe zikaba zirashize Mbwa nta hantu ho gukora nta hantu mu butayu wirirwa wicaye kuvuga ugiye ku bitaro hoho bakubwira ngo wakamye amaraso ngo wakamye amazi y'umubiri kumbe ni inzara nta kintu ufite uri kurarya Ishi natwe turavuga ati ko ata gahunda yo guhungura impunzi irimwo reka duhite dutaha nongeye mbabaza ukuntu bageze mu nkambi ya nakivale kandi batarigeze bahungira muri iki gihugu cya uganda twageze ku mupaka tumaze kwambuka tugeze mu rwanda Eh, uganda yari yaturekuye twambutse kuri migiresheni y'u rwanda itugarura inyuma tugaruza muri uganda badusubiza inyuma tuvuga ko hano ata mu- ata muhanda duhafise utugarura mu burundi muri un ya uganda aba ariyo itwakira ituzana ahangaha twaraje itike iherera hiyo mu turenze muri kenya busiya Tu- duhitamo kuza turaza nyine dufashwa n'abandi bantu rero kujya usanga mwicaye mu igari nyene n'abandi baza baraduha ubuha- ubuyamvyi nyene tugenda ku misigiti cyangwa se ku mashengero baducangira guteba aho tugera ngaho mu rwanda mu rwanda rero turinjira hama rero baradufata baratwaka ivyangombwa nyene vy'impunzi kuko nta bindi twari dufite barabicisha muri kompiyuta bararungika baca baratwirukana twebwe baritwaka twagira ngo hari icyo bagira badufashe Eh, barabidusubije bamaze kubidusubiza bahita baratwirukana twabonye rero yuwe niza kudutorayo mu bugande baratuzana ngaha tuza kugera ahantu bita kagitumba turinjira mu mupaka umupaka w'u rwanda muri migeresheni y'u rwanda barapima imizigo barareba ko nta vyuma tuba tuzanye imizigo barayipima basanga nta ngorane ariko nyuma icyagiye kuhaba barareba ta "Ah, mwese tubabone mwasubiye muri uganda ibibaye mu gihe hari n'izindi mpunzi muri uganda ziganjemo iz'abarundi n'abakongomani bagerageje kuva muri uganda baja muri kenya kuri bo iki gihugu kiraborohereza gusa bamwe mu bahabaye siko babibona Ah, muri kenya nta cyiza kiriyo icya mbere ni kubera ko abasudani barica abantu bitwa ko turi abagararake twe niko batwita ni kuvuga abagararake cyangwa bashaka kuvuga iki ni umurundi umunyarwanda umukongomani nibo bitwa abagararake ufite agatelefone ugende bakwice ubu uri kurakora akazi ko kunyonga piki bakwice e, mu, mu, umwana ape n'uyundi amazi ku irobine abasudani bakazana ibihiri n'amacumu n'ibiki bakatwica ubwo rero twabonye iwacu n'iwacu hako dupfira mu gahinga tugire kwicwa n'uruzuba twicwe n'aba- n'abaducumita batwi- batuziza ubusa abakuriye iyi nkambi ya nakivale bavuga ko bategereje kuzacuriza impunzi zifite ibyangombwa by'ubuhungiro bwa kenya igihe bazaba bacura izindi mpunzi z'abarundi emma koloy ni ukuriye ikigo bakiriramo impunzi hano mu nkambi ya nakivale They had easily accessed as well the western border. That is ati izi mpunzi zari zigeze ku mupaka wo mu burengerazuba w'u rwanda na uganda nuko niho zahagarikiwe zisubizwa inyuma hcr na leta ya uganda bafashe umwanzuro wo kuzizana hano mu nkambi ya nakivale kugira ngo bazategure gahunda yo kuzazicyura kimwe n'abandi barundi bahunguka mu buryo bwubahiriza impunzi kandi biciye mu nzira zikwiye return spontaneously.
kuri iki kigo bakiriramo impunzi batubwiye ko ubu harimo izindi zisaga igihumbi ziganjemo abakongomani bategereje guhabwa ibyangombwa ariko muri izitegereje ibyangombwa harimo n'izituruka muri somaliya etiyopiya hamwe na sudani ignatius bahizi ijwi ry'amerika mu nkambi ya nakivale uganda ijwi rya amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ishamwe mpuzamakungu onu riramaze imyaka mirongo irindwi n'umunani ritanguye imirimo yayo muri iki gihe none isi yugarijwe n'ibibazo bitagira uko bingana onu iracakenewe nimba igikenewe iryo shirahamwe rirashobora guhangana n'ivyo bibazo mu ndwi iheze iryo shirahamwe niho ryasozera inama rusange yayo igira mirongo irindwi n'umunani ibibazo bitandukanye vyugarije amakungu abategetsi barabigarutse ko mu majambo bagiye barafata thomas kamirindi aratubwira ibindi kuri no nkuru
inama rusange ya mirongo irindwi n'umunani y'umuryango w'abibumbye loni iteraniye i new york muri leta zunze ubumwe za amerika loni rero imaze imyaka mirongo irindwi n'umunani ishinzwe yavutse ite ikaze mu kiganiro amerikana nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose yabaye kuva mu gihumbi magana cyenda na cumi na kane kugera mu gihumbi magana cyenda na cumi n'umunani amasezerano y'amahoro yo kuyirangiza burundu yateganyije umuryango mpuzamahanga witwaga societe de nation sdn mu magambo ahinnye y'igifaransa awuha inshingano zo gukemura amakimbirane hagati y'ibihugu mbere y'uko agera ku ntambara ayo masezerano yasinyiwe i versailles hafi ya paris mu bufaransa ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwa gatandatu igihumbi magana cyenda na cumi n'icyenda hagati y'ubudage bwari bwarayishoje n'ibihugu byari byarishyize hamwe bibuteraniraho birabutsinda muri byo twavuga ubufaransa ubwongereza uburusiya na leta zunze ubumwe za amerika umuryango sdn wananiwe gukumira intambara ya kabiri y'isi yose nayo yatewe n'ubudage mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu n'icyenda byatumye abayobozi b'ibihugu by'ibihangange batekereza gushinga undi muryango mushya ukomeye kandi ufite ingufu kurusha sdn bakoze inama nyinshi mu bihe bitandukanye no mu nzego z'ubutegetsi zinyuranye noneho mu kwezi kwa munani n'ukwa cyenda igihumbi magana cyenda na mirongo ine na kane intumwa za leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza repubulika z'abasoviyete n'ubushinwa bahurira i washington dc umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika batangira kwiga no gutegura umushinga w'umuryango mpuzamahanga wo guhuriza hamwe ibihugu bishaka umutekano rusange icyo gihe ubushinwa bwari butaraba kominisita bwayoborwaga na general Chiang Kai-shek nyuma y'iyi nama yabo batumije indi yaguye yahuje intumwa z'ibihugu mirongo itanu kuva mu kwezi kwa kane kugera mu kwa gatandatu igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu mu mujyi wa san francisco muri leta ya california mu burengerazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika banonosoye umushinga wavuye mu nama y'i washington dc mu kwa cyenda igihumbi magana cyenda na mirongo ine na kane bawubyaza itegeko shingiro rishyiraho loni bari bafite icyizere ko loni yo izabasha gukumira intambara z'amahano nk'iya mbere n'iya kabiri z'isi yose perezida wa leta zunze ubumwe za amerika w'icyo gihe harry truman yabivuze muri aya magambo asoza inama y'i san francisco ku itariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwa gatandatu igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu perezida wa hari Truman aragira ati hari benshi batemeraga ko ibi bihugu bitandukanye cyane mu moko n'amadini indimi n'imico bizapfa bigeze kuri aya masezerano nyamara rero iyi mitandukanire yose yaribagiranye mu bumwe n'ubushake by'agatangaza kugira ngo tubone inzira zo guca burundu intambara ku isi ijwi ry'amerika inama y'i san francisco irangiye ku itariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwa gatandatu igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu ubunyamabanga bukuru bwayo bwahise bwoherereza guverinoma z'ibihugu byose byari biyiteraniyemo kugira ngo bawemeze kandi bawinjize mu mategeko bwite yabo ingingo y'ijana na cumi y'iri tegeko shingiro igika cya gatatu ivuga ko rizatangira gushyirwa mu ngiro rimaze kwinjizwa mu mategeko bwite ya repubulika y'ubushinwa ubufaransa repubulika z'abasoviyete ubwongereza leta zunze ubumwe za amerika n'ubwiganze bw'ibihugu byaryemeje mu nama y'i san francisco ku birebana na leta zunze ubumwe za amerika sena ariyo ishinzwe kwemeza amasezerano mpuzamahanga nk'uko itegeko nshinga ribiteganya yatoye itegeko shingiro rya loni ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu n'amajwi mirongo inani n'icyenda kuri abiri atararitoye umuryango w'abibumbye wavutse ku mugaragaro ku itariki ya makumyabiri na kane y'ukwa cumi igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu ibihugu makumyabiri n'icyenda bimaze kwemeza burundu itegeko shingiro ryayo loni yatangiye igizwe n'ibihugu mirongo itanu nyuma y'imyaka mirongo irindwi n'umunani imaze ubu noneho irimo ibihugu ijana na mirongo cyenda na bitatu ifite icyicaro gikuru gihoraho mu mujyi wa new york mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntaho gihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda akaba ari no ngaha duce dusozerera amakuru ya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo kuri mikoro mari kumwe na jewe diane ninahazwe yakoze nadia taha yegeranije amajwi yacu ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya mubwira igitondo ciza ahanje turongera mu biganiro